make una good evening my country pipo you know as we dey always run am na una and person wey dey talk una go don hear the voice my name no change but before i go mention my name make we first stop where we carry ourselves come we don carry ourselves from come from campus radar of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata my name never change na still una favourite girl adebayo zainab your na dark skin girl make i give una three gbosa for all of them dey lis ten to us for bodo naija and for outside naija gbosa men gbosa men gbosa men yo yo yo na american gbosa dey dey call am make una help us appreciate am you know as we dey always do am make we first take the small tori before we go chook hand inside the full matter the first tori wey dey my table this evening na about asu matter hmm. this matter no be small matter o asu say talk say dem no go gree sell until federal government do wetin dem want the next story wey dey my table this evening talk say one of popular pastors nigeria pastor don join the presidential aspirant who the pastor be we go soon know the next story wey dey my table dey shine now this evening talk say ndlea don cut some people with cocaine for airport na wow the last story wey we go dey look at this evening yarn say for the third time nigeria grid collapse again na wa for this country wetin dey work ogan we never know make una dey with me we go soon chuka inside the food tori welcome back my people asu dem talk say dem no get plan dem no get plan on opening university now until federal government do wetin dem want dem don challenge federal government to review the outcome of the utas test hmm. na wow the next story wey dey my table this evening yarn say popular nigeria pastor tunde bakare don join the presidential aspirant na wow pastor dem too wan enter politics e go be The next story wey dey my table this evening yarn say ndlea don catch some people with parcel of cocaine dey chook am inside children duvet hey, for lagos airport dem tok say the person wey carry the cocaine na one fifty-two years old old brazilian returnee oga o The next story wey be the last story wey dey my table this evening tok say for the top time the national grid collapse losing over 3370 mv power on friday evening e don lead to power outrage for nigeria hey wetin dey work for dis country we never sabi na here we go stop for today my country pipo na una go dey meet. na me una go dey lis ten to my name never change na still una favourite girl adebayo ozeyin na till next week we go meet again make una take care of una sef bye bye.